muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe kandi ni thomas kamirindi ugiye kubagezaho aya makuru nk'uko mubizi ijwi ry'amerika ni kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu
icyo tuwushima cyane ni uko ari umupaka uzorohereza abanyarwanda n'abanyekongo kugira urujya n'uruza uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda louise mushikiwabo ku nyungu z'imikorere mishya ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho bita la corniche ni mu kanya gato muri aya makuru amakuru arimo kandi icyemezo cyo gucyura impunzi z'abarundi bari muri tanzania guhera mu cyumweru gitaha perezida w'u rwanda paul kagame ejo yafunguye ku mugaragaro inyubako nshya kandi zigezweho ku mupaka bita la corniche mu mujyi wa rubavu mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda uyu mupaka uhuza u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo claude munyamagana araduha inkuru irambuye yarariyo umupaka munini wa la corniche umenyerewe ku izina rya grande barriere wuzuye utwaye miliyoni icyenda z'amadolari y'amerika ni ukuvuga asaga gato miliyari zirindwi z'amanyarwanda yose hamwe yatanzwe n'umuherwe howard buffett uyu muherwe ariko yatanze andi miliyoni icyenda z'amadolari yo kubaka inyubako nk'izi ku ruhande rwa kongo ibikorwa byo kubaka bikaba bigikomeje ubutegetsi bw'u rwanda buvuga ko ari intambwe ikomeye kuko bigiye kurushaho korohereza abaturage b'ibihugu byombi mu buhahirane n'imigenderanire nk'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u rwanda louise mushikiwabo bivuga anasobanura uko impande zombi zikorana mu rwego rw'ububanyi n'amahanga icyo tuwushima cyane ni uko ari umupaka uzorohereza abanyarwanda n'abanyekongo kugira urujya n'uruza bagahura bakamenyana bagasurana bagahana ibyashara ku ruhande rw'u rwanda dufite abakozi b'u rwanda bicaranye n'abakozi ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo no ku ruhande rwa kongo inyubako imeze gutyo nayo ihuriweho abakozi b'u rwanda n'aba kongo hari abareba abinjira n'abasohoka imigirasheni hari abareba ibijyanye n'ubucuruzi kandi turifuza ko ubwo tubonye inyubako imeze gutya twarushaho kongera tarafiki hagati y'ibihugu byacu byombi cyane ko uruhande rwa kongo narwo ruri hafi kuzura hasigaye igihe gito cyane ni umupaka ufite inyubako zigezweho zirimo ibiro by'abinjira n'abasohoka abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro amabanki ndetse n'abavunja kimwe n'izindi serivisi hakaba hari n'aho babika imizigo no guparika imodoka mu gihe zitegereje kwambuka kandi hakaba ari hagari imibare itangwa n'ikigo cy'u rwanda gishinzwe abinjira n'abasohoka yerekana ko uyu mupaka munini wa la corniche ukoreshwa n'abantu babarirwa hagati y'ibihumbi bine na bitanu ku munsi biganjemo abakora ubucuruzi buciriritse kandi mirongo irindwi na gatanu ku ijana byabo ni abaturage baturiye umupaka ku mpande zombi ku rundi ruhande ariko hari undi mupaka muto wa point loure uzwi cyane nka petite barriere ukoreshwa n'abasaga ibihumbi mirongo ine na bitanu ku munsi biwushyira ku mwanya wa mbere mu mipaka ikoreshwa n'abantu benshi ku munsi ku mugabane wa afurika mu rwego rw'ubucuruzi buciriritse repubulika iharanira demokarasi ya kongo niryo soko rinini u rwanda rugemuraho ibicuruzwa byiganjemo iby'ubuhinzi n'ubworozi kuko yihariye ibisaga mirongo itandatu na gatanu ku ijana muri uganda u rwanda rwoherezaho makumyabiri na gatandatu ku ijana mu gihe muri tanzania hajyaho ibisaga gato karindwi ku ijana uyu mupaka utashywe nyuma y'uko u rwanda na kongo byemeranyije kuvaniraho imisoro ibyo kurya bituruka mu bihugu byombi aho abacuruzi bambutse ibiribwa bitarengeje agaciro k'ibihumbi bibiri by'amadolari ku munsi batazajya basora banki nkuru y'u rwanda igaragaza ko mu mezi atandatu abanza y'umwaka ushize u rwanda rwinjije miliyoni zisaga mirongo itandatu n'esheshatu z'amadolari y'amerika aturutse mu bucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka mu gihe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rwari rwinjije akabaka miliyoni mirongo itanu n'ebyiri z'amadolari y'amerika mu mezi atandatu n'ubundi mu bucuruzi nk'ubwo minisitiri mushikiwabo yanakomoje ku birebana no gusoza ibikorwa byo kugabana neza imipaka mu rwego rwo kuvanaho urujijo n'amakimbirane aturuka ku gupfa imbibi ku mipaka y'ibihugu byombi avuga ko bigenda neza kandi ko biri hafi kurangira ibihugu byinshi buriya bigira ibibazo ku mipaka twebwe rero urebye ni ukumvikana kuri sayansi yo kugabanya imipaka ariko ahenshi cyane hararangiye hasigaye agapande gatoya tukanareba yuko atari ugupfa kugabanya imipaka gusa ariko tuhabyaje n'umusaruro kugira ngo ibihugu bituranye abantu barusheho kugenderana gucuruzana no kubana neza uretse abakozi b'urwego rwa kongo rw'abinjira n'abasohoka nta bandi bategetsi ku ruhande rwa kongo bitabiriye uyu muhango perezida paul kagame yatashyuye umupaka wa rubavu avuye mu muhango ngarukamwaka wo kwita izina ingagi wabereye mu murenge wa kinigi mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda aho yari anaherekejwe n'umuherwe howard buffett wateye inkungi y'ubakwa ry'uyu mupaka ingagi cumi n'icyenda nizo zahawe amazina ziganjemo izavutse hagati y'ukwezi kwa kane bibiri na cumi na gatandatu n'ukwa kane k'uyu mwaka harimo abana b'ingagi cumi na bane ingagi enye zaturutse mu mashyamba n'izindi zirindwi ziyomoye ku miryango yazo claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika tanzania uburundi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr mu nama bakoze bumvikanye ko impunzi z'abarundi zizatangira gutaha kuva ku itariki ya karindwi y'uku kwezi kwa cyenda ni ukuvuga kuva ku wa kane w'icyumweru gitaha pierre claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro inama yari imaze iminsi ibiri ihuza impande zitatu zegwa n'ikibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca tanzaniya yabereye ku mugwa mukuru dar es salaam inyuma y'iyo nama umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu muri tanzaniya yashikije ijambo kuri televiziyo y'igihugu muiguru nchemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere ku ndwiza kuva itariki indwi z'uku kwezi kw'icenda muiguru amenyesha ko leta yiwe ico ikora ari ugutahukana impunzi ku gushaka kwazo na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu mia moja mpaka ati igihe nagendera ikambi imwe gusa nasanze imirongo miremire y'abiyandikisha bashaka gutahuka ku munsi yiyandikisha abari hagati y'ijana n'amajana abiri igihe najayo hari hamaze kwiyandikisha abarenga ibihumbi umunani mu minsi mike nk'indwi imwe gusa iheze mvuyeyo ubu bageze ku bihumbi hafi cumi na bibiri bashaka gutaha biyandikisha ku gushaka kwabo natwe nka leta icyo dukora ni ukubashigikira ku ngingo bafashe nk'uko amategeko mpuzamakungu abidusaba ibyo mu burundi umukuru w'icyo gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cyabo na mugenzi wanje w'intora y'agati mu gihugu yarambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki indwi zo ku kwezi kw'icenda aho ndizeye ko n'abasigaye bazoca biyandikisha hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi.
Uwo mushikiranganji arahakana yivuye inyuma ko igihugu ciwe kitazokwigera cirukana impunzi kira noneho n'ubu hari abakihari nk'uko abivuga hamwe n'abandi babandanya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu. La hasha.
abibaza ko leta ya tanzaniya ishaka gukoresha inguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi sivyo na gato ibintu biruko inyuma y'aho umukuru w'igihugu c'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu c'amavukiro kuko amahoro yagarutse abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganiye n'imiryango yabo basize iwabo nabo bakababwira ko hari amahoro abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima baciye bitaba rero ako kamo maze biyandikisha ku bwinshi ku gushaka kwabo ntitubona ingene twebwe nka leta twakoresha inguvu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka n'umukuru w'igihugu yodutwenga akanatangara ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitabye akamo kiwe na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia wamejiandikisha ku ruhande rwa leta y'u Burundi umushikiranganji w'intora y'agati mu gihugu yitavye iyo nama yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamye ishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo Barandagiye arahumuriza ko atangorane n'imwe impunzi zihungutse zizogira kandi ko n'amatungo yabo acunzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano leta y'u Burundi ivuga kandi ko n'ibibanza bazoshikiramwo imbere yo bajanwa mu mihana yabo vyamaze gutegurwa eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa barandagiye yibukeje ko atari impunzi za mbere zizoba zitahutse kuko hari n'abandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri tanzaniya mu buganda hamwe no muri kongo amakuru dukura mu ikambi y'impunzi yanduta nayo atumenyesha ko ishirahamwe haser ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurigwako izo nazo ni igisagara ca bujumbura intara ya bujumbura rural intara ya makamba hamwe n'intara ya ruyigi aho ni naho havuye igice kinini c'impunzi zahungiye muri tanzaniya iyo kambi yanduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka hamaze kwiyandikisha hafi ibihumbi cumi na bitanu mu gihe hariyo impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu igihugu ca tanzania nico kirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi n'indwi zikaba ziri mu makambi atatu pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
dusubire mu Ju- mu Bujumbura- mu- i bujumbura mu burundi ahabereye ihuriro rya cumi na gatatu ry'abanyeshuri n'abarimu b'ururimi rw'igiswahili muri kaminuza zo mu karere k'afurika y'uburasirazuba iryo huriro ryamaze iminsi itatu fidelite ishatse yararikurikiranye araduha inkuru
turi ikiriri muri kimwe mu bigo vya kaminuza y'uburundi ni mu buseruko bushira umanuko bw'igisagara ca bujumbura niho hatunganijwe ihuriro ry'abanyeshuri n'abigisha b'ururimi rw'igiswahili mu makaminuza ari mu karere ka afurika y'ubuseruko clarete n'amahoro umwunganizi w'umushikiranganji ajejwe injira ry'uburundi muri afurika y'ubuseruko aravuga ivyiza ry'urwo rurimi uburundi rero bwakiriye abanyeshuri n'abigisha barenga amajana atanu aho bazoba bariko barayaga bongera bagira n'ibiganiro bongera kandi bungurana ubwenge ku bijanye no guteza imbere ururimi rw'igiswahili mukaba muzi ko urwo rurimi rusanzwe ruvugwa n'abanyagihugu benshi cyane bagize kano karere mbere icyifuzo kinini intumbero ikaba ari ugu- ururimi rw'igiswahili rushobora kuvugwa n'abantu bo muri afurika yose canke washaka rugashobora gushikira n'isi yose ururimi rw'igiswahili mu burundi harahize imyaka irenga icumi rutanguye kwigishwa mu mashuri mato mato n'ayisumbuye nayo muri kaminuza y'uburundi imyaka irenga mirongo itatu iraheze urwo rurimi rwigishwa abiga urwo rurimi muri kaminuza y'uburundi bamwe bo twaganiriye baravyishimira naho vyose bitera naje kwiga ururimi rw'igiswahili kuko nari nzi akamaro rufise nkabona kandi ko ari ururimi ruriko ruravugwa mu karere cyane nanje nifuza kurumenya kugira ngo bishobore kunyorohera ko nyaga n'abandi dusangiye akarere cyane cyane ka afurika y'ubuseruko twebwe baturungitse kwiga mu- muri ico gisata tumaze gushika muri ico gisata co dusanga nta bikoresho bikwiye aho ndavuga nk'ibitabo ndavuga nk'amazu y'isomero dusangamwo si mu makaminuza gusa eka no mu mashuri mato mato y'uburundi n'ayisumbuye hari izo ntambamyi nk'uko tuvyiganirwa na dogiteri nshimirimana umwigisha w'igiswahili muri kaminuza turafise ingorane y'abigisha ingorane yo kuri kaminuza n'abigisha bahari dufise ingorane ko atababandanya ahejeje bakaroreya canke lisansi uca usanga atarose umwanya wo kuja kugira master canke doktora ingorane yo mu mashure y'intango naho abigisha mu mashure y'intango ni barya nyene bari basanze bigishwa muri ayo mashure nta bigisha b'igiswahili bavuze ati aba a turabigishije kuzoja kwigisha igiswahili twosaba rero ko bagerageza kurondera abigisha nyabigisha b'igiswahili bakabategura kugira bategura abigisha b'ikirundi n'abigisha b'icongereza uburundi rigize kabiri bwakira iryo huriro ubuheruka hari mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri i bujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika
hagati aho leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo ko itazasubira kohereza inshabwenge z'abarundi kujya kunonosora ubwenge muri leta zunze ubumwe za amerika ububirigi n'ubufaransa uburundi burega ibi bihugu kwigumanira izo nshabwenge iyo zirangije kwiga eloge wirika neza yaduteguriye inkuru umuvugizi wa leta y'uburundi avuga ko ibihugu bigumya inshabwenge z'abarundi biba biriko biraburabuza igihugu philippe nzobona ari bayemeza ko ibisata vy'amagara y'abantu igisirikare n'igipolisi arivyo bikunze kubonekamwo abarundi benshi badatahuka mu gihugu c'amavukiro iyo bahejeje kunonosora ivyigwa asigura ko ibihugu vy'ububirigi ubufaransa na leta zunze ubumwe za amerika arivyo bibagumya kurusha ibindi kw'isi otantike nishimwe atwara imwe mu masendika y'abakozi bo muri kaminuza y'uburundi akaba no mu nzego z'ubunani mpuzamasendika kosibu abona ko imvo nyamukuru zituma incabwenge z'abarundi zidataha ari zibiri kubera mu gihugu imishahara y'abakozi isanzwe ari mitoya cane amikoro agacabura birashobora gushika umwe n'uyundi akagumayo ikindi ngira co bituma a- abantu bashobora kuguma hanze gatoya n'iki gihohosi caciye mu gihugu gatoya mugabe ico gihohosi ko kiriko kirahera kandi mu misi iza hamwe cohera leta ikagira ako kigoro ko kudugiriza imishahara abakozi ba leta umuntu ntave kwiga ngo acashika amererwa nabi yi- ahura n'ikibazo c'ubukene ntacotuma aba- abagiye kwiga batagaruka ariko rero izo mpungenge leta zayitumye inafata ingingo zikomeye mu ngingo zapfunditswe leta yabonye bishobora kugabanya bene ubwo bunyonge ziri ku muntu bivuga harimo ubwa mbere hoho nk'abazoba bagiye kwiga mu mahanga ubwo buhinga buhanitse barisanzwe bakorera leta bazobanza kugenda babasinyishije ikontara urwandiko rwemeza yuko bazogaruka kandi bagumye bazobaheraniye leta mu gihe naho bitagenze gutyo ni uko uzoba agomba kugenda abona umenga bizava bimugora azosaba ikonji yiwe mugabo ntazagende abandanya ahembwa na leta iyindi ngingo ni uko bene ibyo bihugu bimaze kumenyekana ubu hagiye uzofatwa ingingo y'uko atakamaro kubarungikayo uzoba bagomba kuza kudufasha mu gisata iki n'iki barazoza batwigishiriza abo bantu ngaha bagomba baze babatware babakuye ino aribo bijanye mugabo tutabarungikiye naho bizwi ko hari abarundi benshi bahera mu mahanga bagiye kwiga gushika ubu nta bitigiri kanuni biramenyekana eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata co kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
ariko gamana yanje nk'ubudoyine yaraye hehe siki Sawa.
urabona uwo mukobwa wawe nuwatwese ahigwe ntatahe turahura araza nyene eh umukobwa atanguye kuraraguza ngana uko siga hohewe aramara maje ngire yabonye bwije acararara utiki aha ubwamwirira ko yari kakuriye ndabizi basha je ndakubwiye ko duhonyora hamwe oyasha eh turahigura se ndakubesha ngira nawe nu ubari mu gushika nimba yazindutse aza hewe ngira ngo rero urazi yari reka naho nzi ahazinduka ava ni hehe iyo yaraye Eh? urabesha ndabakubitira hamwe Mm.
eh yakubwiye ngo ashika asanga hapi hajya ndakambura abakwe tukavugana na kimwe Hmm, abakwe bobo genda wimyiza ibafu nabukirose mugabo bara batwese ata abakobwa ufise ugira weho nitumusangiye kinkindaga gose Eh, aha niyagera gukorwa azoca bagwawe reka kwitwenga utabuza abagutwenga Eh, wewe warigeze ubona umukobwa agenda ijoro hari umutumbere ubwiza bwa dorine ikiyibagiwe coco ni ukurara mu mihana Ni- n'ibiki ehera aba hariya urazi ko nkanze araje Eh?
ngurya arashitse mw'irembo yemwe ariko ntamaramara umukobwa ari hano huhuwa pu urankuye agahuzu wa mwana w'abakobwa oya mama yu urubaho ukadori urumva mama nabonye wakabona ibara wakava mu bana Eh? ntusubire kuvuga ihe ndabira aha wowe urafise isoni hewe Sawa.
u- u- ubu nyene mbwira iyo waraye canke ndakunige ndaguhebe Eh, nakare kuburira hejuru biratera intuntu n'agahinda vuga n'ingoga Papa.
Yeah.
urumva inkene iyo waraye kuraraguza gusa wumvise Ego numvise dori papa. Sa- ngire ndakuvune waramavunivuni ngo n'amaguru ntuzopfa usuye kuva ngaha Eh, ndakugira ikimuga reka reka Ego.
tubwire iyo- reka tubwire twumve ntabyo atubwira yaraye mu gahinga Eh, Cyaba- ahubwo ngira ngo ntimukomeye mwe nawe mbisa Pa- ndakwereke papa naraye urabona kwa ruminata Eh.
nararanye na ivete papa ntumubite nibyo kadori nkubite ntaco egoma nayi nababaye nibaza ngo nahandi waraye Ntoya, nahandi.
mugirira ikigongwe Oh.
ntazosubira Oh.
mubabarire n'ukuri ndamusabiye imbabazi E- ewe bagore muhendwa mubona Eh, aho uciye uja nago dori turagowe mwana nta mukobwa wo kuraraguza nimbukira uwo ngaba ego papa ngira ndaguhane ntuzosubire ndosubira urabona Eh?
oya papa oya ndamutanze ikigongwe sinzosubira Ntabyo irigongwe.
Yoo, mbabarira papa sinzosubira
ingebe ndicaye ngaha hanze z'amakayaga
nimubimare nashitse zanazana nsoma umusa nce ndibandaniriza buriki
gasha we wabaye gute kumva iyo wiwe watetse guje ngaha ntabwo ndondera kugwanga ntagwa mbe nase mwene mama Mm.
nukunda nde nari nciye ngaha kugusezera ntiwumve nayo nivugira
nareko muriko burira ntiworara ukazogenda ejo subira kurara yamara bohava baza kundondera mama wanje urazi iminsi imaze ino kutarara rero nyaragasa ntiwavugenda ijoro kuhavugana n'abagizi ba nabi nabanje kuyaga na ruminata turateba Mm.
urabona ko tutavugana kenshi kandi rero ntazogaruka vuba Eh.
awusha ntiwumva ntukeneza Mm.
yakunda ngikaniye uwo nawe ni ruminata reka jewe ntaco yakuntumyeko nico wasizeyo canke nico yakwemereye nariho dutuma agacupa reka kunyumviriza nzaniki nzaniki ndakwisavye jewe nari naje ku rubanza Eh.
ubu ntaco nakuzaniye bizoba ivyo hanyuma narubwira ngo ruminata kurekuye uko urampa ku kimazi jewe murata nicyo ashaka kumbwira
Ah, reka mpebe ntwenge tukama wanje mbebere mwana wa mama aho wahinguriye nivyo wambaza iyo uranteye ikigongwe ma aho ndagutera ikigongwa jewe ubona mugaye hehe Emwe.
Eh? ugomba nawe umbwire ko ataguhaye yaguhaye angahe jewe nta niri i basha mbwiye ntiyageretse ndebe mbe yaguye ikimazi kubera iki mukama ndomiwe wumiwe niyi harya wari wararitse ugwanwa ngo ugira urya ibifaranga ikimazi ntuzi ico ari co uvuze kigandaru utigendere rege ntazi ico ari ico nacuzi emukije mu nyime mugabe umenye ko yari mwene wacu Eh, ndewe ndagusavye ntusubire guta ubwoko ikimazi ni ic'umupfakazi n'imfuvyi nta soni ahubwo nyene mbere iryo jambo wavuze harya washatse gushika kuki none wibaza ko nashatse gushika kuki oya ntavyo nzi ni ukuri subiriramwo ihewe tawureke kunduhisha abaryumvise baryumvise Mm, ndebere uramenya neza we ko ndakuzi ka agatima kawe ko kwigera ko twose ha mbaye ndakwihaniza uravyumva ndakwihanije ngira nyawe nahubwo wanyoye rushengeza si gusa narushengeza ego da ko wari hajya Eh.
wumvise natwayemo ibinganiki mbega ko wishavuze wibaza ko ari wuzi ubwenge wenyene ijambo wavuze ntiryampumurije na gato ngo nge ntiwarivuga wuvuga neza cyangwa ukabanza ubundi abivuga Ewe, mukama ntuzi ko umuryango wese tutari benshi turaba batatu gusa jewe Mm.
wewe hamwe n'uwo muhisi wacu bikera taha ntiwaba utaha nakubwire Hmm. Eh, ta mu maso aho murahejeje gufundikanya ubwo mufundikanya hewe yo najyewe sindi umwana heee
dori sa ngo tube turatonora imyumbati ndaje mama hinge gatoyi hari ibyo wari kurakora mu nzu oya hinge mbika amakaye eee wari kuriyiga genda ubandanye nta cituzo aba turayitonora naje nari numva ndushereka nze mbe ndaruhuka emwe nubwo mwakomera ibyo ibyo bitabo byose berera muri iyo mitwe yanyu sinzi ingene mutarasara ngo mwiruke mwibarabara uwo muganda wose
bijya n'ibyo ubonye mama ku ishuri dusangayo ibindi bisumba ibi ntahana ntakuvuga emwe mbere naheruka guhwata ke yehehe nawe uyibazura nk'utabiheruka nyene mugabo mama ndabizi ndabibona Suku none ariko ntuzuregereza cane iyo munwa n'amazuru Eh, kuko yohava iguhenda iyirarura cane n'iyongwe impende ntayiriye mama noneho jewe ndazi umuti wahenzwe noca nivura wawumenye gute noca nywa amata siko wambwiye neje ukumva uwo yahenze uzowumurangire mbega mwana za ntabarumbwire wa musi waraye hehe ha mama nawe burya Burya none ntivyaheze oya nakubwiye ko naraye kwa ruminata dori sa baca umugani ngo uhisha ubwari nyoko ntiwarama dori reka kumbeshe nyarutse umbwire ma sa naraye kwa dori sa urazi yuko uriko urabesha abavyeyi imana ishavura kandi ndabizi, mm.
izoguha nadore ubu ntaho hari igitsure casi utinya oya iyo ndamureka akagukubita bwira iyo waraye mwananje ndi nyoko mama sa naraye kwa ba ivete dori sa nakubujije kumpenda oya sindaguhenda harya nanse kubivuga imbere ya so yaca kwica rero ndabizina narasubiyeyo ndakubura mbwiza ukuri rero iyo waraye ntubibwire papa yonyica naraye ku bagenzi twigana nari nagiyeyo ngo dusubire nk'ibyigwa tuze turasiguriranira nca nsanga bwije sinotaha ijoro nca ndarara yo aho mwana ko wari kwiga ntaco uza urafashanya n'abandi n'akarengo tubiri tuvurana ubupfu naye nagize ubwoba ngo n'ahandi wari waroye oya mama burya je ndakunda kwiga cyane Eh, gerageza mwana uze udukize twe naso n'ejo ntuze wiroha ijoro wohava uhura n'abagizi ba nabi
ibyo nabyo nibyo nibagije mama kandi wenda kwikundira uranyumva kogadorine wanje noreka kukumva gute waranteye iteka ukaja mu mashure yisumbuye n'ejo ubonye bukwiriyeko uraraba aho usaba indaro kuko ijoro n'ijoro nyene
bana banje murakoze rero muhave musubire inyuma
senge aha naho gushikana hano kuri uracari kure ahubwo ngo tunyaruke tuhegeze hariya imbere ni byosenge Yamara.
ahubwo reka ndakwakira icyo gisege tunyaruke yo ntimuhave mugira ubwoba musubiye inyuma ubwo wabwiye iki kandi gasenge turi babi senge nawe urigirisha wowe ntubona ko ndi kumwe n'ikigabo gikomeye
nta bagabo ngaho didi ntabwo ukuvuga ko myene woca wiruka wiruka oya cyakora aho dutanga ahubwo Eh.
uca amagara tukagwana sijye niba byahora kubita ibisumasenge ko papa yigiriye Yo, imana irababona abana banje nta na kimwe nabo basuma Eh.
reka ntabazotsa
uwo kwihenda senga akaza sinakosha twohura Wokwiyuriza.
umbere ngira ntangoye kugira Uramuzi.
ibisiporo byinshi nige karate Eh.
amabox, ya, oya, nce nkomera
bana banje Ja.
ntimuzogore mama wanyu Oya.
bana Oya, oya.
kuko nk'ubu bigiye kumugora cyane ko ari wenyine Mm. erega senge turakuze Eh.
aha natwe turabibona Yego Eh, sha.
mureme nta mama tuzogora noneho burya nimugoye si bike aho kumugora ahubwo tuzamufasha sibyo nyine gatumugoye hose ngiyo hava aca yiyahura
yo ntimwumva ko mwamaze gukura didi Sa.
kwiyahura none wewe nk'ubu uramaze kumenya ibyo ari mbega yemwe dushabuje mama ntitwoba tugowe nk'ubu nawe yaciye yigira tusigara twenyene ntimuzomushavuze rero Yaha, sengo, yaha.
muzogume muri abana beza mwige mufashe ibikorwa mama wanyu byo muhira kandi ntimuzogire ingeso mbi bane sibyo Eh, reka n'ubundi bisenge tukaba tuvyiga atabyo twahorana ngo ni uko papa nkuze yapfuye n'abo tubona boca batugaye none senge ndakwemereye ubu uzoza wumva natuye ku nkuru aho bana bandi jide nawe nzoze numva yagiye mu mwaka w'icenda basha neza cane gushika ubu vyose rya neza senge bashikise amanota meza mu vyigwa vyose no gucageze nabaye uwambere
aho mwana muzotera agateka si wanyu naho yapfuye Yego.
muzogume mwubaha mama wanyu sinze numva babidogera mwavyumvise ego none mama ntiyakubwiye ko tutarigera tumugora urashaka yambiye umubaze Burundi.
senge Mama wa- mama wanyu rero emwe ni umuntu adasanzwe n'ukuri ni umuntu w'ibikorwa kandi ndazi ko abakunda cyane namwe rero nashaka mugende munyemere ko mutazomumara ngo mugire inyifato mbi zitabereye murabyemeye
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye nawe ubutaha
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko rero mubizi iyo yari intamenwa ni ikiganiro dutegurirwa na bagenzi bacu bo muri studio ijambo i bujumbura maze rero ndabona tugiye kugera ku musozo w'aya makuru gusa nagira ngo mbibutse yuko impunzi z'abarundi zizatangira gutahuka ndavuga iziri muri tanzania zizatangira gutahuka ku itariki ya karindwi y'uku kwezi kwa cyenda ni ukuvuga ku wa kane w'icyumweru gitaha ibyo rero byemejwe n'inama yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania hagati ya leta ya Tanzania leta y'u Burundi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kandi basobanura yuko impunzi zizataha ku bushake leta y'u Burundi nayo ikavuga ko yatangiye gutegura kubakira itegura n'uko izabafasha bwa mbere na mbere nyine kuko abantu batahutse baba bakeneye guterwa inkunga maze rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mugire umugoroba mwiza